iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese turi kumwe muri studio gatanu ni oriyani itanga ishaka kuri uno munsi wa kane radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri i kigali naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
ufatiye kuri rya miti mikuru bafata umuntu asanzwe abafata mu ntango irasondesha cyane ari nk'umuntu mu gihe itanguye kuyifata hambere ibintu bikiboneka pamwe ishobora gutanga imfashanyo barabaha icyo umuntu ashobora gufungura
uwo ni umwe mu bagendana umugera wa sida bavuga ko imiti ibarya mu nda iyo bita eh, bayitaye mu nda nsa ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye turabateguriye kandi amakuru yerekeye ibiganiro bi- bihuza abarundi iyarusha muri tanzania kumwe n'amazu yahiye muri karitsiye kibenga muri komini ya muha mugume ku maradiyo yanyu
murisanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamundungikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri hehe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
aya makuru tubamenyesheje yerekeye amazu yahiye muri karitsiye kibenga muri komine muha turabashikiriza mu kanya ka- muri aka kanya kari imbere mugenzi wacu evariste nziko banyanka nihari aradushikiriza inkuru mu minota mikeyi turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ibiganiro bihuza abarundi iyarusha muri tanzania imbere yaho mbere ko tubashikiriza ayo makuru eh, reka tubashikiriza iyindi nkuru yerekeye ubukene n'inzara birangwa mu miryango y'abanyagihugu bari mu ntara ya ruyigi bamwe mu bagendana umugera wa sida bari muri iyo ntara baratanguye guhagarika imiti yo gupfupfahaza umugera wa sida abo bagendana umugera wa sida bavuga ko iyo miti ibarya mu nda iyo bayitaye mu nda nsa umuyobozi ah, mu bayobozi bakuru bajejwe amagara y'abantu mu ntara ya ruyigi basaba abo bagendana umugera wa sida kudahagarika imiti kuko bishobora gutuma amagara yabo asinzikara ni inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana
muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi abahagaritse imiti ntibashimye ko tubafata amajwi ariko bavuga ko bamaze kwitura baserukira mu runani rw'abagendana umugera wa sida rbp abo bamaze guhagarika imiti bavuga ko banyoye iyo miti yo gupfupfaza bituma bagira inzara nyinshi mu gihe ibyo gufungura bihagije bitakiboneka maze bikabatera kuribwa mu nda iyo nzara yatumye bamwe mu bagendana umugera wa sida bahunga bakaja mu gihugu ca tanzania nk'uko vyemezwa na ciza godanse arongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida mu ntara ya ruyigi ahanini ni uko dufatiye kuri rya miti mikuru bafata umuntu asanzwe abafata mu ntango irasondesha cyane ari nk'umuntu mu gihe itanguye kuyifata hambere ibintu bikiboneka pamwe ishobora gu- gutanga imfashanyo barabaha icyo umuntu ashobora gufungura mu gihe awufashe mugabo kubera ibintu byagiye birakena mo harimo bamwe baja barahunze no guhunga bahunze inzara abo bahunze baja mu gihugu ca tanzania bamenyesha ko mu minsi ya mbere bashitseyo bagira ibibazo co kuronswa imiti iyo bahungiye bora diedone umwe mu bari mu runani rbp mu ruyigi avuga ko yavuganye n'abo bahunze bakaja mu gihugu ca tanzania abo bantu bahunze baratubwira yuko bagenda bagashika muri izo kambi babagiyemo za tanzania barashika bafise umuti w'ukwezi kumwe kubera ataba baramenyera aho hantu rero bamenyere ukuntu bashobora kuronka iyo miti kundi umuti wa mbere uheze bigaca bibagora kenshi ndakunda kuronka udutelefone bambwira yuko haciye nk'ukwezi atararonka umuti godase ciza arongoye rbp plus mu ntara ya ruyigi arafise ico asaba abagira neza bahora bafasha abagendana umugera wa sida dusaba yuko abagira neza bogerageza bakagarukira mu migambi bari basanzwe bariko nk'ishirahamwe pamu hamwe iryo barigikora na leta nayo nyene n'umuvyeyi ko ugendana umugera wa sida n'umu- n'umuntu nk'abandi akora imigambi iyo ari yo yose nk'abandi akadufasha kugira turengene tugarukire ubuzima bw'abo bantu kuko iyo umuntu amaze gufata umuti aranaga agasubira kuba umuntu akarangura imigambi y'iterambere yose nk'abandi muganga minani pierre arongoye intara y'ubuvuzi ya ruyigi aremeza ko iyo miti ifise ingaruka mbi harimo no gusonza cane ku bayifata nibyo imiti mbere muri rusange navuga ko ari yose muri irya miti ipfupfahaza ikizaroho nyanganda sida irafise ingaruka mbi ariko zifise uburemere butandukanye hariho rero em, novuga ingaruka mbi zidakaze cyane zitotuma umurwayi aca ahagarika umuti ariko rero n'izi ngaruka mbi ibimenyetso kenshi bigwiriye iyo umurwayi ariho agitangura umuti ariho agitangura kuwufata niho ashobora kugira ibimenyetso hanyuma uko agenda amenyera uwo muti ivyo bimenyetso bikagenda eh, bigabanuka Eh, cane cane twovuga ko biba bifatanye biba bijanye n'iyo miti mu gihe ivyo bimenyetso eh, umurwayi avyumvise agiheza gufata uwo muti canke haciye akanya gato awufashe eh, nivyo birashobora kuba eh, bifatanye eh, n'iyo miti muganga minani pierre arahanura abo bagendana umugera wa sida kudahagarika imiti yo gupfupfaza batavuganye n'abaganga Eh, twababwira yuko atari vyiza guhagarika umuti kuko naho vyoshika uwo muti ugakom- uka- ukamera nabi umurwayi vyiza aho ari we yowihagariki- yowihagarikiye yobanza kuja kwa muganga agasaba impanuro kuko eh, hariho ibimenyetso bimwe bimwe vyo nyene bishobora kwijana eh, hari igihe bishobora kuba ngombwa ko umurwayi afata uwundi muti uba uhuye n'ico kimenyetso kugira ngo eh, arabe ko eh, yotora agahengwe eh, kubera ivyo bimenyetso ariko rero guhagarika si inyifato nziza Eh, mbere bituma iyo ahagaritse umuti eh, aba ariko arikwegera arikwegera akarambaraye kuko bituma eh, wa muti ariko arafata eh, niyo vyoshika hanyuma agasubira kuwufata eh, iyo ndwara ntibicu- ntibicumva uwo muti Ciza Gaudence arongoye urunani RBP Plus mu ntara ya Ruyigi avuga ko bamwe bagira neza batogarukira kuri abo bagendana umugera wa sida mu kubaronsa ivyo bafungura bishobora gutuma ico kiza ciyongera mu ntara ya Ruyigi kuko bimaze kuboneka ko abigeme n'abakenyezi bigurisha kugira ngo baronke ivyo bafungura bigatuma badashima kubwira ababarondera ko bamaze kwandura mu Ruyigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika urakoze cyane fidel antoine nsabimana nk'uko twabwiye imwe mu nkuru zihambaye dufise kuri uno mugoroba ni umu- ni inkuru yerekeye ibiganiro bihuza abarundi yarusha umunsi wa mbere w'ibiganiro bihuza abarundi umuhuza mu matati yabonanye n'abahoze batwara uburundi gusa hamwe n'umuhuza wo hagati mu gihugu bita ombudsman iyi migwi y'abanyepolitike barindiriye umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abaserukira urunani senared babwiye umuhuza ko bariko baraza muri ivyo biganiro ariko batarahashika inkuru ya pierre claver niyo nkuru
abahoze batwara uburundi petero buyoya serivisi ntibantunganya domitiyani ndayizeye hamwe n'umuhuza wo hagati mu gihugu ombudsman edouard nduwimana nibo bashoboye kubonana n'umuhuza matati y'uburundi bonyene ivyo bavuganye umuhuza benjamin mukapa yabitubwiye imbere y'uko bicarana Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
nifuza ko turonka akaryo keza ko kuvugana n'abo banyepolitike ingene ubuzima bwa politike bwosubira kuba neza mu mwidegemvyo ibijanye n'uko ubutunzi bwifashe ibihano vy'ubutunzi amakungu yafatiye uburundi gutahukana impunzi hamwe no kugarukana ishuka ciza ca politike nibaza ko tuzobica mu mizi muri iyi minsi tuzomara tuganira And I hope it can be expedited by the conversations we'll have on the next two days.
iyindi migwi y'abanyepolitike igizwe n'abatwara imigambwe batahunze hamwe n'abahunze bamaze gushika i Arusha babwiwe ko umubonano wabo uzobandanya kuri uyu wa gatanu ibiro vy'umuhuza vyavuze ko hakirindiriwe abandi bafite ico bashikiriza cane cane umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD umuhuza yavuze ko abaserukira uwo mugambwe bamubwiye ko bari mu nzira abandi barindiriwe ni umukuru wunani senarede rutavuga rumwe na leta hamwe n'izindi ntumwa bazananye bavuye hanze iyo bahungiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo runani anise niyo nkuru yemeje ko bari mu nzira ugusiba kwa leta y'u Burundi muri ivyo biganiro niko kwatumye ibintu bihinduka bica bicika imibonano aho kuba uguhangana hagati y'abo banyepolitike nk'uko babishikirije kubona leta y'u Burundi itashimye kwitaba ivyo biganiro ntivyashimishije imigambwe itandukanye rero nsengenda kumana nicagiye cutwara mugambwe sawanya Frodebu twabyakiriye nabi kuko biboneka neza ko iyi leta ititayeho ibibazo igihugu gifise ititayeho ibibazo by'abanyagihugu mu bisanzwe nta n'ukundi byari kugenda kuko iyo wishyizeho ku nguvu byaba bimeze uko nyine twebwe rero ku bw'iwacu turababajwe no kubona bataje ngo tuvugane ingene abanyagihugu bova muri aya marushanwa barimo ubwicanyi gupfungika ubuso kwangazwa inzara guharigwa ivomo kw'igihugu twari twifuje yuko bari kuza tukabivugana ariko nk'uko bamaze gufata inzira rero y'ingwano gusa umuntu ntibashobora kuza bo bari muri iyo nzira y'ingwano tukibaza rero yuko uno munsi abahora baharira baza kubona ko inzira ari iyo batakiri mu nzira y'ibiganiro bariya naho biruko urubanza rw'umugambwe iprona rutavuga rumwe na leta rwaserukiwe na Evariste Ngayimpenda hamwe na Tatiana Sibumana ruvuga ko habonetse intambamye ikomeye uyu ni Ngayimpenda si bwo bwa mbere abantu bazuba bicaranye bamwe bafite ibyo bagirizwa n'abandi bayifise kandi noneho n'iyo leta yokwemera ikicarana n'abo yinuba hari naho nabo nyine bafise ibyo bayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise icyo bapfa muri ibyo bitagenda neza uyu munsi muri abo bangajwe muri abo banyurutswa muri abo bicwa muri abo bapfungiwe ubusa ibyo byose bibazwa leta urumva rero bisa ni nk'inzira yo kudindiza ibiganiro twabajije umuhuza ko yari yatumiye leta y'u Burundi nawe arabihakana no i invited political parties jewe sinari nabatumiye nka leta ahubwo natumiye imigambwe kuko naragize igihe cyo kuvugana nabo ariko mu migambwe natumiye harimo uri ku butegetsi kandi wamaze kumbwira ko abawuserukira bari kubaraza ndabiteze kandi murazi ko imigambwe ari ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro icyo bikoze itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona ivuga ko itashimye kwitaba ibiganiro ariko ko yahawe ubutumire bwashitse itariki cumi na zitatu ukwezi kwa kabiri ubutumire bwarungitswe n'umuhuza w'abarundi kugira ngo leta y'u Burundi irungike intumwa muri ivyo biganiro bamwe mu bo leta yagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi ko badashobora kwicarana bitabye ibi biganiro aho twavuga nk'uwahoze atwara uburundi petero buyoya bernard busokoza yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu piyo ntabyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka marina barampama wo mu mugambwe upd zigamibanga leonard nyangoma atwara umugambwe cndd n'abandi bari mu runani senarede rutavuga rumwe na leta mu bitabye ibyo biganiro harimo kandi n'icagera ca mbere c'utwara inama nshingamateka agatogwasa n'abaserukira amakungu nk'ubumwe bwa buraya ubumwe bwa afurika ishami mpuzamakungu oni n'akarere ka afurika y'ubuseruko niho bari pierre clavine nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane pierre claver niyo nkuru kuri iyo nkuru tugusaba ubandanye udukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi iyarusha haciye iminota mirongo itatu i bujumbura mu burundi muri karitsiye kibenga komine muhaha hadutse umuriro hafi y'aho bagurishiriza ibitoro bya esanse amazu arasha haciye nk'iminota nka mirongo itatu rero mugenzi wacu evariste nziko banyanka yakubitiyeho turi kumwe ku murongo ku itelefone evariste uwo muriro wadutse bigenze gute
umuriro uko wadutse nk'uko twabibwiwe n'abari ngaha kuri sitasiyo kibenga iri buri karite kibenga ya komine muha mu gisagara cya bujumbura ni imodokari yari yazanye igitoro bagira bagikuremwo imwe bita kamyo siterne ikaba ari yadutse nk'umuriro irasha imaze gusha n'igitoro cyarimo kirasha hanyuma amazu yari yegereye twaharuye nk'amazu ashyika kuri ane nayo nyine yafashwe n'umuriro aho twavuga nk'ibiro by'ishyirahamwe buragana ryunguruza abantu n'amabisi ribatwara mu bumanuko bw'igihugu nako mu ntara ya makamba ariko gushyika ubu turabona ko ibintu bisa n'ibyacuresha hari icyo abanyagihugu bari bari hafi yaho cyangwa amazu yaho yabaye hari umuntu yaba yakomeretse cyangwa byifashe gute muri rusange ku banyagihugu nta muntu nta muntu n'umwe yakomeretse ariko abantu batekeye n'ubwoba eh, bamaze kumva yuko ari esanse ihiye eh, bamwe bari batanguye no kuva mu mazu ahegereye aha mu kibenga eh, basohoka bajya ku mabarabara eh, abantu bari bagiye mu ruhagarara bagize ubwoba bibaza igikurikira ariko rero eh, haheze nk'iminota itarenga nka cumi n'itanu niho bya bimodokari bizimya byahavuye bishika byashoboye kuzimya rero muri kino gihe eh, abajejwe iyi sitasiyo eka n'abapolisi niho bakiri bariko baraba ngira ngo igihava gikorwa mu nyuma ariko rero ubu turiko turavugana umuriro wazimye Mhm. none abajejwe umutekano baracahari muri ako kanya muri aka kanya aho ivyo byabereye
Eh, abajejwe umutekano barahari eh, ndetse eh, banashoboye no gufasha kuko hari abanyagihugu bari bafite agatima ko gushaka gusahura alimentation ihari naomi yari isanzwe iri ngaha kuri sitasiyo kibenga bakaba bashoboye gutesha abanyagihugu bashaka gusahura eh, muri muri alimentation ubu abajejwe umutekano niho bari bariko bagerageza kwigiza abantu abanyagihugu inyuma basaba gutaha kugira ngo eh, bitunganye eh, kumbure bavugane n'abarongoye iyi sitasiyo barabe ivyononekaye icumu niyo kwita inventaire Mm, evariste nzi ko banyanga ngaho i bujumbura mu burundi turagushimiye cyane
murakoze namwe
turacari amakuru ku iradiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyarwanda barenga amajana atanu bavuka ku babyeyi babanye- eh, bajanywe mu- bavanywe mu rwanda n'abazungu b'abakoroni b'abongereza mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine bajanwa muri kenya gukora ubuzi mu mirima y'icayi babandanya gusaba leta ya kenya kubasubiza ubwenegihugu bwa kenya bambuwe aho ni mu gihe kenya arico gihugu benshi bazi kandi bavukiyemo mu kanya gaheze mugenzi wacu edi gwema yaganiriye na bamwe muri abo banyarwanda barimwo general bategerugwa ah, bategerwa ah, senkomo murantunga senkomo na pasteur Pe- petero gatonga ababaza uko bisanze bari muri kenya tubatega amatwi
abasaza bacu bazanywe n'abakoroni eh, aba- aba mbere baje muri i- i- itatu na karindwi no muri mirongo ine na gatanu no muri miron- mirongo itanu na karindwi so bazanwa na- n'abakoroni baza guco n'icyayi muri mu gice cya keriya
yewe ababyeyi banjye baje kera eh, baje muri mirongo itatu na karindwi bazanye n'abazungu hano kuza gusohora icyayi hano muri kenya twese twebwe twavukiye hano muri kenya bazanwa mu gihugu cya kenya bazanywe ku bushake bwabo cyangwa se ah, byari iby'agahato ndakeka atari iby'agahato ari- ari- ari ubwumvikane bw'aba- bwa- bw'abakoroni bw'abazungu b'abakoroni hano na leta yo mu rwanda eh, y'igikoroni eh, niyo yabazanye icyo gihe icyo gihaje abangana bate Eh, icyo gihe bari benshi ndetse na- na- ukuntu nuba- nu- nu- numva ko bari benshi bo- kubera yuko buri- buri- buri siteti bari barimo ugasanga buri siteti hari hari siteti cumi n'umunani hano mwinuza ni ukuvuga iyo iyo ni imirima y- i- iyo ni imirima y'icyayi yari hari cumi n'umunani
imirima y'icyayi yari cumi n'umunani
kandi buri Eh, murima wari buri- ufitemo buri- abanyarwanda buri murima wari- wari ufite hafi abantu mirongo ine mirongo ine icyo gihe abanyarwanda mirongo ine na miro- hafi mirongo ine na mirongo itanu buri esiteti ku- ku- ku- kongeza n'izo cumi n'umunani i- esiteti cumi n'umunani kuri abo ngabo wasanga ari nka hafi bari hafi magana arindwi hanyuma se icyo gihe bari abanyarwanda gusa bakoraga muri iyo mirima
Eh, abanyarwanda nibo babanjije eh, ni- nibo babanjije gukora muri iyo mirima bari kumwe n'abahinde I- icyo gihe eh, ba- eh, baba abanyarwanda n'abahinde nibo bari benshi usibye n'ab- na- n'ab'igihugu- eh, ab'igihugu pia bari bari barimo ariko ariko abanyarwanda nibo bari benshi icyo gihe numva ngo uko ba- babakuraga mu rwanda ba- ba- ba- ba- babashyiraga mu modoka noneho bakabacisha ngira ngo mu gihugu cya tanzania baga- bakabacisha muri lake victoria noneho bakaza bakaviramo muri kenya maze bakagira ikamp- i- i- ikamp aho babashyiraga noneho abazungu bakava mu mu ma esiteti baza ku- ku- ku- ku- gutoranya ku- kubatwara iyo muganiriye n'ababyeyi banyu bababwira ko ubuzima muri iyo mirima bwari bumeze bute I- icyo gihe aha muri kericyo ha- hari mu kibi- hari mu kibira tuvuge nibo batemaga ibyo bibira maze bagatera i- ibyayi ni ukuvuga amashyamba Eh, amashyamba Ya, ba- icyo gihe kericyo yari amashyamba gusa noneho babazana ku gutema ayo mashyamba bakaba aribo batera ibyo byayi so icyo gihe ubuzima ntabwo bwari bwiza ariko eh, bara- barabiko- bara- barakoraga hari umuntu nigeze kuvugana nawe wari ufite mwene wabo nawe ah, wakoze muri iyo mirima y'icyayi ariko uwo mwene wabo we aza ku- gutaha asubira mu rwanda ariko yambwiye ko ya- yarinze asaza agifite imvune z'akazi yagiye akora muri iyo mirima y'icyayi ni ukuvuga ko kari akazi gakomeye cyane Eh, ako kazi kara- kari gakomeye cyane cyane ako gutema ayo mashyamba maze bagatera no no no gucona icyo cyayi ntabwo byo- nta- ntabwo byoroheje Mm. turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi muri mu manza murifuza ko igihugu cya kenya cyakongera kikabagarurira ubwenegihugu cyabambuye ese mujya kwamburwa ubwo bwenegihugu byagenze bite bwana senkoma icyo gihe baraje gusa ba- batangira kuvuga ngo abanyakenya bamaze ku- kuba benshi ba- ba- barashaka a- akazi a- ako kazi ba- ba- abanyarwanda bakoraga noneho baravuga ngo twebwe kuko turi a- a- abaza- a- a- a- ababyeyi bacu ba- batari aba- aba- abene igihugu none bagomba kureka ako kazi kandi ba- bakabaha ibindi ibyo bita ibitamburisho bitari i- i- ibya- i- i- ibya kenya noneho barabafata babajyana muri polisi nibwo babamburaga ibyo ibyo bintu za Ibyangombwa.
ubwenegihugu noneho ba- ba- ba- babaha ibyo bita alien certificate so kuva icyo gihe bitwa yuko a- ari abanyarwanda
noneho mukurwaho kwitwa abanyakenya mwitwa abimukira b'abanyarwanda
Eh, gutyo noneho ubwo rero bakazajya bavuga ngo nta burenganzira bwo bwo gukora eh, kereka baguhaye ibyo bita waka samiti eh, y'amezi atandatu wayirangiza ukongera ukawe u- ukayiri- u- u- ugakora ukayiriniyuwinga Mm. Ah, bwana gatonga itegeko nshinga rya kenya rivuga iki ku bantu bavukiye muri icyo gihugu Ba- baranze kabisa kubuha ku- guhana u- u- ubwo- ubwo- ubu buraya bwa hano muri kenya kuva iyo iyo myaka yose natwe twavukiye hano kubuhabwa biragoye ntabwo baduha ubujya kenya bwa hano usanga bigoye Eh, baranze kabisa ntabwo babuhana hari amakuru atugeraho mwagerageje no kuvugana n'inzego zo hejuru zigi- z- za leta ya kenya Ah, bababwira iki impamvu bababwira ko badashobora kubaha ubwo bwenegihugu ari izihe bavuga ko turi abanyarwanda tutari aba hano kandi twavukiye hano tukayoberwa iyo- tukayoberwa impamvu kandi benshi twavukiye hano n'ababyeyi baragiye imyaka ya kera maze bakanga kubuduha tu bwana senkomo ah, murimo muravuga ikinyarwanda cyumvikana ndibaza ko n'umuco wa kinyarwanda mu- mwawukomeje Ah, mwabishoboye gute kuba mwaravukiye mu Urabizi- mahanga mu- eh, imyaka hafi mirongo irindwi ni myinshi cyane kuba umuntu akibuka ururimi rw'igihugu eh, ba se cyangwa ba sekuruza bavukiyemo I- icyo gihe mu gihe cy'ubukoroni ba- bagiye bashyira buri bwoko bwose eh, mu- mu- mu- mu ikampu ibyo bita ikampu zabo ari abanyarwanda bakabashyira hamwe ari a- ari ubwoko bw'abanyakenya tuvuge eh, nk'abajyaruwa bakabaha ikampu yabo cyangwa se abakisi so kuko twabaga mu mu ikampu yacu y'abanyarwanda twa- twashoboye eh, aba- ababyeyi bacu bashoboye gukomeza kutwigisha ikinyarwanda urakoze cyane mugume kuri telefoni reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika bahizi mwiriwe neza
Mwiriwe neza Ah, uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo nagira ngo numva ari igihe abo bagabo igihe babajyanaga bajya mu gukora iyo mirimo babajyanaga ari ibitsina byombi babajyanaga abagore n'abagabo niba se atari ko byagendaga ubwo bagezeyo aba- abagore babo baje kubona abagore bato icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ndibaza ntese ubwo nyuma baje kugenda abantu bagize igihe bagashakana hagati yabo ko bari bafitanye amasano mbere bazaga bazaga bonyine maze rero hanyuma baka- ba- ba- bagatuma nk'umuntu akajya kubazanira abagore mbere hazaga abagabo gusa Eh, hazaga abagabo gusa aha maze hanyuma bagatuma nk'umuntu a- u- umuntu umwe akazajya kubazanira abagore kandi rero ha- hariho n'abandi bakoze ba- baje baje- abana ah, bari barasize aba- abana mu rwanda hariho na- n'abana bazaga gushaka basi maze nabo ba- bakaba abakozi rero Mm. Ic- icyo gihe ah, gutembera cyangwa se iterambere ryari ritaragerwaho nta modoka nyinshi zabaga zihari ah, byagendaga gute kugira ngo abo bantu bashobore kugenda bazana abagore mu- barongoraga abagore bazi cyangwa se babaga babarangiye gusa akagenda aga- agafata uwabonye
uko byagendaga umuntu yatumaga ba- batumaga nk'umuntu uzi iwabo mu- aho ya- yavukiraga noneho agatuma ab'iwabo bakamushakira noneho umugore akaba ingendo se byabaga bimeze gute byafataga nk'igihe Eh.
kingana iki kuva mu- keri cyo kugera mu rwanda zatwaraga iminsi myinshi Mm.
Mm.
icyo gihe bakoreshaga iki gari ya moshi kuko hari hari gari ya moshi yageraga i Buganda- i i kampala
oya mbere ah, aba- abakoroni babahaga imodoka ikabajyana he ikabazana i rwanda noneho ba- ba- ba- ba- bagera i rwanda baba- baka- ba- baka- baka- ngira- ngira ngo bageraga i kigali noneho bakababwira ngo ngaho mugende wanyu bakabaha nk'icyumweru bakavuga ngo nimumara icyumweru muzagaruke maze rero duhurire aha dusubireyo abo bakoroni se babaga bazi ko bagiye gushaka abagore
Eh, eh, babaga babizi nibo nibo ba- nyira- eh, nibo babibapangiraga nyine eh, kuko babonaga umuntu yenda atakwicara nta mugore bakaba ari bo babi eh.
pasiteri ah, u- u- bahizi yarabajije ikindi kibazo avuga ngo ah, ni nk'aho mwabaga mufitanye amasano ese nta nta- ntihabaye ikibazo cy'uko abantu bafitanye isano barongorana ntabwo byoroshye kubera ko Ndumva bikugoye abandi gusobanura.
bagiye- abandi ba- babazi ko babazaniye ni- ntabwo bagiye barongo- barongorana kubera ko bo- bara- buri muntu yashaka kumenya nyine nimba ari- ari uw'iwabo nimba hari icyo bapana so, na- ntabwo barongo- bapfaga kurongorana cyo barabazaga ku- ku- kureba nimba hari icyo bapana Na- ntabwo byari gushoboka kugira ngo abantu barongorane kandi bafite icyo bafite isano kuko ba- batumaga kuri bene wabo hanyuma se byasabaga ubushobozi kugira ngo ah, umuntu abe yatumaho umugore ah, cyangwa se aba- a- abo bakoroni baraborohereza Eh, baraborohereza kuko abakoroni ubwa mbere nyine eh, baba- iyo bazana eh, aba- abakoroni barabibo barabyoroshyaga hanyuma se bazana abo- a- a- abo basaza banyu kuza gukora muri iyo mirima hari imyaka barebaga cyangwa se bakurikizaga iki gutoranya abantu bagiye kuzana muri iyo mirima barebaga ubutoya eh, nu- n'ufite ingufu iyo muganiriye n'ababyeyi banyu ah, bababwira ko icyo cyemezo bafashe cyo kuza gukora muri iyo mirima cyari icyemezo cyiza Ger- gerard
Ah, no ntabwo cyari cyiza Mm, ni ni bya bindi nyine u- u- u- ugira ntabwo ntabwo byari byiza ariko nyine eh, iyo wisanze ahantu u- ugomba ku- kuba uko hameze utihebye ariko ba- u- u- kare wambwiye ko batabahatiraga kuza ba- bazaga ku bushake bwabo
hari uko bababeshyaga Nta- ntabwo baje kuvuga ngo ni ubushake bwabo hari uko bababeshyaga yenda bakababwira ngo nta abenshi ntabwo bari bazi yuko baza muri kenya babaga bazi ko babajyanye he yenda bagiye hafi nko mu rwanda eh, tuvuge mu gice cy'i rwanda ese icyo gihe bavuganaga uruhe rurimi Ba- bagiraga interpreters Ah, ngira ngo aba ngira ngo leta y'u rwanda y'icyo gihe y'abakoroni yari ibizi kuko ba- baza bagiraga interpreter arakoze mugenzi wacu Eddie Rwema kuri icyo kiganiro n'abanyarwanda baba muri kenya aha ni naho rero duherahije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe nawe aho yanitanga ishaka ndashimiye daniels yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije tubashimiye n'abandi bose badufashije guhunga bw'ivyuma zuber urakoze cyane ndashimira mwe mwese mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika